Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteramanye duteramanye muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi abaremyi b'ikawa bavuga ko agahembo ka mbere katabashimisha
umwimbu kugira ngo ube muke watumwe n'iki isasira ridakwiye kubera agahembo gato wongera gutumwa n'iki ivyo binywa bikarya kubera kubura iki imiti y'ugupompa ni ukuvuga iyo miti y'ugupompa nyomba nimba abo abayihabwa baca bayirya ntishikire abanyagihugu ivyo nuko dushikira imbere murabibaza rwose kugira ngo iyo miti y'ugupompa tuyironke kugira ngo igiterwa cacu turonke utu tugikurikirane
abo ni bamwe mu barimyi b'ikawa bo mu ntara y'amakamba mu bumanuko bw'igihugu c'uburundi inteko zijejwe gucungera perezida wa niger mohamed bazoum zamwugaranye mu biro vyiwe ku mugwa mukuru inyame mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka afurika y'uburengerazuba igeze umuryango w'ubukungu w'ubutunzi cdao yabayemwo ibitero vy'iterabwoba birenga igihumbi n'amajana umunani ayo makuru amwe n'ayandi twayabateguriye ntiyagira aho umuja ni mu kanya amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi perezida wa niger mohamed bazoum uno musi wa gatatu yapfungiwe mu biro vyiwe n'inteko zijejwe kumucungera hari inyuma y'uko ibiganiro ataco vyashitse ko igisirikare cagabishije inteko zijejwe gukingira umukuru w'igihugu ibindi kuri inkuru fidel niyongabo amakuru yatangajwe n'abantu batashatse kumenyekana avuga ko inyuma y'ivyo biganiro inteko zijejwe gukingira umukuru w'igihugu zanse kumurekura ayo makuru avuga ko igisirikare ca leta cabagabishije hari inyuma y'uko inteko zijejwe gucungera perezida ziziriye amayira yose yegereye ibiro vyiwe ku mugwa mukuru niyame mu butumwa bwashizwe ku rubuga twitter rwahindutse x ibiro vya perezida vyatangaje ko mu gitondo co kuri uyu wa gatatu zimwe mu nteko zijejwe gucungera umukuru w'igihugu zagerageje kurondera gushigikirwa n'igisirikare ca leta n'inteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu mu gikorwa cazo kijejwe guhungabanya inzego z'igihugu ibiro vya perezida vyatangaje ko igisirikare ca leta n'inteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu vyiteguriye kurwanya inteko zijejwe gucungera umukuru w'igihugu zafashe intumbero iteye kubiri n'umutekano w'igihugu niyo zitahindura inyifato yazo vyamenyesheje ko umukuru w'igihugu mohamed bazum n'umuryango wiwe bameze neza niger igihugu gikenye cahoze gikolonijwe n'ubufaransa casinzikajwe n'ubwicanyi n'uruhagarara vy'intagondwa z'abayisilamu carageramiwe n'amakudeta n'igeragezwa ryayo vyabaye kuva cikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu
urakoze fideli ngabo kuri iyo nkuru mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka afurika y'uburengero igize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi muri mu karere ka cdao yabayemo ibitero by'iterabwoba birenga igihumbi n'amajana umunani idonido kuri iyi nkuru thomas kamirindi perezida w'inama nshingwabikorwa ya cdao omar ture ubwo yari imbere y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yatangaje ko ibi bitero byahitanye abantu byibura ibihumbi bine na magana atandatu abandi baturage hafi miliyoni zirindwi bavuye mu byabo barimo ibihumbi magana atanu byibura bahungiye mu bihugu baturanye usibye iterabwoba ture asobanura ko umutekano muke mu bihugu cumi na bitanu bya sedao uturuka kandi no ku mitwe y'inyeshyamba imitwe y'amabandi kudeta barushimusi bo mu nyanja imihindagurikire y'ibihe n'amakuru y'ibihuha ibihugu bya sedao bigerageza kubirwanya ariko bikabura ubuhuzabikorwa bwatuma urugamba rwabo rutanga umusaruro kugira ngo bigerweho abakuru b'ingabo zabyo basanga bikwiye gushyiraho brigade y'abasirikare ibihumbi bitanu cdao isaba onu kuyitera inkunga no kureba neza ingaruka zo gukura ingabo zayo muri mali umuryango w'abibumbye wari ufite umutwe w'abasirikare barenga ibihumbi cumi na bitanu muri mali mali yasabye ko bayivira ku butaka ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa gatandatu gushize inteko ya loni ishinzwe umutekano ku isi yabihaye umugisha mari ibasimbuza abacanshuro b'umutwe vagna wo mu burusiya
arakoze thomas kamirindi vatikano umushikirizamanza yasavye karidinal angelo bechu igihano co gufungwa imyaka irenga indwi karidinal bechu yahoze ari nimero ya gatatu mu butegetsi bwa ekleziya katolika yagirizwa ivyaha vya ruswa ibindi kuri inkuru thomas kamirindi kandi urubanza rwa karidinari beciu umutaliyani w'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko rumaze imyaka ibiri yuzuye ruburanishwa beciu arebwa ibyaha bya ruswa gucunga nabi umutungo wa vatikani no gukoresha nabi umwanya yari afite ibyaha bituruka ku gishoro cyo kugura inyubakwa ihenze cyane muri chelsea mu mujyi wa londres mu bwongereza umushinjacyaha avuga ko byahombeje kiliziya amadolari agera kuri miliyoni magana abiri karidinari becu aburana ahakana ibyaha aregwa umushinjacyaha nyamara yamusabiye gufungwa imyaka irindwi n'amezi atatu kumuca mu mirimo yose ya vatikani ubuzima bwe bwose n'ihazabu y'amadolari ibihumbi cumi na kimwe yasabiye abandi icumi bareganwa nawe igifungo cy'imyaka iri hagati y'itatu na cumi n'itanu yasabye urukiko kandi gufata umutungo wabo bose ungana n'amadolari arenga miliyoni magana ane na mirongo itandatu urukiko ruzatangaza umwanzuro warwo mu mpera z'umwaka karidinali angelo beciu yahoze yungirije sokereteri wa leta wa vatikani ni ukuvuga nka minisitiri w'intebe wa papa kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kugera ahagarikwa mu mirimo ye mu bihumbi bibiri na makumyabiri yari akuriye urwego rwa vatikani rwiga dosiye z'abashobora kujya mu rwego rw'abatagatifu ababikurikiranira hafi bemeza ko urubanza mpanabyaha rw'umukaridinari ari ikintu kidasanzwe mu mateka tukivuga ku makuru yo muri sentare aha muri leta zunze ubumwe za amerika hunter biden umuhungu wa perezida biden yitabye sentare yo ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatatu ibyaha akurikiranaho birimo ukutariha amakori thomas kamirindi urukiko hunter biden yitabye rwicaye mu mujyi wa wilmington muri leta ya delaware mu burasirazuba bw'igihugu ashinjwa ko ku bushake bwe atigeze yishyura guverinoma imisoro irenga amadolari ibihumbi ijana mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi no mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani aregwa kandi gutunga imbunda mu gihe yari yarabaye imbata y'ibiyobyabwenge guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abashinjacyaha bari bamaze umwaka bamukoraho anketi zaje kubyara amasezerano yo kwemera ibyaha yitabye urukiko kuko umucamanza agomba kuyaha umugisha nibiramuka bibaye hunter biden ntazaburanishwa ashobora kutajya muri gereza kandi no mu mwirondoro we guverinoma ishobora kwemera kudashyiramo ko yakoze ibyaha akurikiranyweho hunter biden ni umwana wa kabiri wa perezida joe biden ni umunyamategeko afite imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko
arakoze mugenzi wacu thomas kamirindi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije aya rero yari amakuru yo hirya no hino ku isi Uh, mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika komite y'ishyirahamwe onu ijejwe agateka ka muntu kuri uyu wa gatatu yasohoye raporo ku bijanye n'agateka ka muntu ku bihugu vya brazil uburundi colombia sishipur lesoto palestini na uganda fidel nyongabo arabandanya inkuru
ku bijyanye n'uburundi iyo komite yarerekanye ko yababajwe n'uko abaserukira uburundi bavuye mu nama yayo iyo komite yarabandanije kwihweza ivyerekeye uburundi n'aho ababuserukira batari bahari yarerekanye impungenge ku makuru avuga ko abantu bahagarikwa mu buryo budakurikije amategeko abantu irengero ryabo ritamenyekana ubwicanyi ndengerabutungane bukogwa abantu baborezwa igufa amabi afatiye ku gitsina rikogwa n'abakora mu rwego rw'iperereza igipolisi abajejwe umutekano n'imbonerakure ku batavuga rumwe na leta iyo komite ya onu ijejwe agateka ka muntu yatangaje ko ibintu vyabaye nabi kurushiriza mu gihe c'imyerekano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ic'amatora kwibwirizwa shingiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hamwe no mu gihe c'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yasabye uburundi gufata ingingo zose zigenewe kurwanya ukudahana no kubona ko ihohoterwa ry'agateka ka muntu igihe cose ribaye ritohozwa neza mu maguru masha kandi ababikoze bagakurikiranwa n'amategeko bagacigwa ibihano bihuriranye n'ivyaha baba bakoze komite ya onu ijejwe agateka ka muntu yaratewe impungenge kandi n'itotezwa rifatiye kuri politike hamwe no gukokeza urwanko rufatiye kuri politike n'ubwoko bikorwa n'abakorera leta hamwe n'imbonerakure vyatoteje abanyapolitike batavuga rumwe na leta abaharanira agateka ka muntu abamenyesha makuru mu gihe n'inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hamwe no mu matora yerekeye ibwirizwa nshingiro yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iyo komite yasabye ko uburundi bufata ingingo zose zikenewe zituma hatabitotezwa n'ikandamizwa imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi bwubahiriza uburenganzira bwo gutora kuri bose harimwo abakandida batavuga rumwe na leta n'ababashigikiye hamwe no kubona ko imigambwe yose ishobora gukora ibikorwa vyo kwiyamamaza mu mwidegemvyo no mu buringanire kuri bose
rakoze fidele niyo ngabo kuri iyo nkuru mu rwanda naho aimable karasira uzaramba n'abamwunganira mu mategeko basaba sentare nkuru gutesha agaciro raporo abaganga b'abahinga bakoze ku magara yiwe yo mu mutwe bavuga ko ihengamye birengeje ubushikiriza amanza bwo busaba ko yogumana agaciro kayo ariko bagira ubusa niwe dufitiye inkuru umwe mu baganga b'inzobere bakoze raporo ku burwayi bwa Aimable Karasira uzaramba wakuruye impaka zateye uruhande rwa Karasira gusaba kuyitesha agaciro ni Charles Mudenge Karasira avuga ko muganga Mudenge yabaye umutangabuhamya agifungwa arangije agaragara mu itsinda ry'abemeza ko bamusuzumye kuri Karasira muganga Mudenge yafatanije n'abamugambaniye kugira ngo bamufunge kuko ubuhamya bwe bwemeza ko karasira atarwaye mu mutwe ku buryo byatuma bura gutekereza neza karasira yibukije ko yagiriwe inama zo gutangira kwivuza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kugeza n'ubu yavuze ko kuva yivuriza i butare muganga mudenge yamukuye ku miti yoroshya agahinda gakabije akamugenera imiti itanga ibyishimo ku buryo ufata ubwo bwoko bwayo aba asa nk'uwanyoye inzoga cyangwa urumogi kukubaha urukiko rwibaza ku buryo yaba yarigishaga muri kaminuza icyarimwe ari umurwayi wo mu mutwe karasira yakomeje kubishimangira kuri we n'indi myaka yose isigaye yayigishana neza cyane gusa yemeza ko ibyo ntaho bihura no kuba umuntu arwaye kuba ubutegetsi bwaramwirukanye muri kaminuza yigishagamo kubera ibihangano bye bitakunzwe na bamwe n'andi magambo yavugaga karasira abwira urukiko ko ufite ikibazo cy'ihungabana bitamubuza gukora akazi avuga ko iyo yibuka amateka ya jenoside arushaho guta ubwenge ku bindi byose akiyumva ameze neza yabwiye umucamanza ko ku birego aburana atumva icyo yabivugaho mu gihe ataravurwa kuri we yagombye guhabwa umudari kuko agerageza gusobanura ibyo benshi badatinyuka ashingiye ku mateka yaranze u rwanda uregwa yibukije umucamanza ko rwategetsweho n'umwami yuhi wa gatatu mazimaka kandi nawe yari arwaye amakaburo aribyo bisazi yamuteye kwiyicira igikomangoma ari naho yahimbiye igisigo singikunda ukundi karasira ati yari umusazi nanjye ndi umusazi yari umusizi nkaba umusizi yari mwiza ku isura erega nanjye ntaraba gutya nari keza karasira yasabiye umugisha ku mana muganga rutira urukundo mu bitaro bya karayesi ndera kuri raporo yakoze ku burwayi bwe bwo mu mutwe avuga ko yagerageje kutabugama no kutakorera ku bwoba yari yategetse ko yakurikiranwa n'abaganga batatu batandukanye kandi bigakorerwa ahantu hatabasha gusohoka ku bwa karasira wafashe ijambo umwanya muremure ntiyagakwiriye kuba ari mu rukiko aburana yambaye iroza yaza kuba ari mu maboko y'abantu bagira umutima wa kimuntu ati nanjye nshinjagira nshira yasobanuriye urukiko ko gereza mu magambo ye atari ahantu ho kumugororera ahubwo ari aho kumwihimuriraho bityo ko iyo aje mu rukiko atabaje kuburana ahubwo abaje kuraga yabwiye umucamanza ko nta soni na nkeya azongera kugira zo kubabwiza ukuri kandi ko ntawe azasuzugura urukiko rwamwibukije ko bimwe mu byo avuga ntacyo bimaze rumusaba gufata umwanya uhagije akaburana urubanza rwe karasira yabwiye urukiko ko ihungabana afite ataritewe n'ubujura cyangwa ihohoterwa yakorewe uwo ari we wese yaritewe na jenoside ariryo zingiro rya byose agasanga nta nicyo yagombye kuba ari kubazwa ahubwo yagombye kuba aburana abaganga bamuri hafi aravuga ko raporo y'abaganga batatu bakoze batigeze bamusuzuma ahubwo bamusanze muri gereza baterana amagambo arabifata nko kuburana ngo abe igitambo ati simfungiwe imageragere ndi kwicirwa imageragere mu buryo bugezweho kugira ngo nzasohoke ntakibasha kuvuga ntakibona urukiko rwakunze kumuhumuriza rumwibutsa ko imbere yarwo karasira kiri umwerena cyane ko nta cyaha kiramuhama ku rubanza rutaraburanishwa mu mizi uregwa avuga ko abakoze raporo iheruka ku burwayi bwe ari abaganga bashinzwe gutanga imiti gusa nyamara kuri we hagombaga kubonekamo ukurikirana imitekerereze utanga imiti n'ukurikirana imyitwarire ye muri bagenzi be yongeye gusubiramo ko we n'abavandimwe bari barokotse jenoside nyuma baza kwicwa n'abari abarwanyi b'inkotanyi babajugunya mu cyobo ahitwa iririma akavuga ko imiryango ifasha abarokotse babatera bateranye bashishikazwa no gufatira imitungo yabo akabaza umucamanza tushyize mukuru ari wowe byabayeho waba ubayeho ute urukiko rutiguma ku bijyanye na raporo urubanza ntiruratangira mu mizi undi ati cyangwa muvuze aho mudashaka urukiko ruti hano tuburanisha imanza zirenze uru nta gitangaje kirimo kuvuga ko abawe bishwe n'inkotanyi karasira yasoje asaba kuvurwa n'abaganga bigenga kuko asanga nta muganga wa leta uzemeza ko uburwayi yabutewe n'iyo leta mu magambo akomeye kandi yasabye urukiko ko niba rwumva koko rukurikiza amategeko yo ku rwego mpuzamahanga rwashingira ku mategeko yo mu gihugu cy'ubuhorande rugategeka abamufunze bakamukorera etanazi bakamufangurira bakamwica vuba aho kumwica nabi yavuze ko kuri we ntacyo byamutwara umunyamategeko gatera gashabana avuga ko muganga mudenge atagombaga kuba umutangabuhamya ushinja karasira icyarimwe n'inzobere muri raporo ku burwayi bwe aramubonamo ukubagama gukomeye uyu munyamategeko yasabye gutesha agaciro ya raporo y'abaganga ku burwayi bwa karasira ku bushinjacyaha kugira ihungabana kuri karasira byonyine ntibihagije ko byakuraho ibyaha biremereye akurikiranyweho bukomeza gushimangira ko iryo hungabana ritamwambuye ubushobozi bwo kugenga ibikorwa bye ubwo yavugaga amagambo hagize ibyaha bumukurikiranyeho buremeranya bidasubirwaho na raporo y'abaganga bugasaba ko yagumana agaciro kayo bwasabye ko nibinaba ngombwa urukiko rwazahamagaza abayikoze bakayisobanura n'icyo bashingiyeho kuri muganga mudenge ubushinjacyaha bwavuze ko nta tegeko rimubuza gutanga ubuhamya icyarimwe no kugaragara ku rutonde rw'inzobere zasuzumye karasira icyemezo kuri izi mpaka kizafatwa mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
tuve mu rwanda tuje mu burundi abantu barenga mirongo ine bagizwe ahanini n'imisore bahagaritswe n'igipolisi n'abajejwe intwaro kuri uyu wa gatatu muri komine muhanga iri mu ntara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi ni inkuru dushikirizwa na eloge burikaneza imiyabaga yahagaritswe yose hamwe ingana na mirongo ine n'itatu nk'uko vyemejwe n'abajejwe intwaro baturuka mu ntara za kayanza na ngozi mu buraruko bw'uburundi bahagarikiwe mu mihana itandukanye yo ku musozi witwa gashibuka uri muri zone na komine muhanga mu ntara ya kayanza bamwe mu banyagihugu baganije n'ijwi ry'amerika ariko batashimye ku mwidondoro wabo umenyekana bavuze ko iyi miyabaga ifise imyaka iri hagati ya cumi n'ine na mirongo ibiri bamwe mu bashoboye kutuvugisha bavuze ko bataye amashure kugira ngo baje kurondera ubuzima muri tanzania bitewe n'uko abavyeyi babo bari mu bukene batakibasha kubatunga ko amasoko yacu yatwiganiye amakuru ava mu gipolisi amenyesha ko ari urwaruka rujejwe kwizura mu ijoro rugizwe ahanini n'abanywanyi b'umugambwe Senda David uri ku butegetsi mbonerakure rwatanze amakuru y'imihana aba basore barimwo bavuga ko babonye umurwi w'abantu batamenyerewe kandi batazwi muri ako karere muri make musitanteri wa Muhanga Benwanda yizeye yabwiye abamenyesha amakuru ko hagiye gukorwa umwidondoro w'abo bana kugira basubizwe mu mihana iwabo abana basuhukira muri Tanzania baravugwa mu ntara zitandukanye nk'abijwi rya Amerika ryatohoje ko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko umuvyeyi afise umwana yamutorotse umugabo wanje aheruka gupfa muno mwaka ansigaranye abana batatu afise umwana w'imyaka cumi n'umwe ryari mu misi heza yarantorotswe aromoka aragenda ku mpamvu zo kubera aciye bishure yiga mu mwaka wa kabiri nanje nca ndabura uburyo bw'ingene ndabigisha buriya abana birirwa baromoka bahunga bomoka batingoza ba nyina na basi kubera guhebe amashure ku bwishi kubera inzara abana rero baremoka ku bwishi kubera ubukene kubera inzara nk'ubu nka jewe nduku nyene sindise imbere n'inyuma sindise naho nikora nta n'amavuta yo kwisiga umukozi bamukoresha ibihumbi bibi kugira saa n'ibihumbi bibiri ata yamugaburiye acakorera bitatu za bihumbi bitatu gacuza kubisumamwo mw'ikiro c'ubugari c'abana n'amamesa n'agasabune n'ikaramu mbere kw'ishure igakenerwa Agnes Njemurweze atwara ikigo c'ingo n'imiryango muri Bugenyuzi bwa Karusi avuga ko ubukene bwo mu ngo aribwo butuma imiyabaga yiyumvira guti komoka bagize iminsi bafata abantu benshi batwaye abana muri Tanzania nk'ubu uye nk'akarorero hariho abana bashika cumi n'indwi bafatiye hiyo za makamba hariho n'abandi twagiye turafata ni abagabo baba bo basanzwe bamenyeranye na iyi tanzaniya baza ngaho mu komini iwacu bagatora abana bato bato ukwezi kose abonegeranije barashika mirongo itatu n'indwi iyo turiko turabaza buke buke tubaraba igituma abana bako baragenda ku bwinshi bamwe baravuga yuko biva ku bukene bwo mu miryango yuko abana baba bagiye gupagasa kugira ngo barondere utwo bozana mu muryango urunani rw'amashyirahamwe yakora mu gisata cy'agateka k'abana fenadeb narwo ruvuga ko ari ikibazo cega igihugu cose mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri rwatohoje ku bana barenga amajana atanu baroye kugurishwa hanze y'uburundi ive nishimwe ajejwe gukurikirana agateka k'abana muri iryo huriro nofatira nko ku karorero k'ibiharuro dufise vyaranze umwaka uheze ku bijanye n'urudandazwa rw'aba- rw'abana aho abarenga amajana atanu baguye muri urwo rudandazwa rero niho tuvuga tuti ruriho kandi ruri mu ntara zitandukanye n'aho zose zidafise eh, umurindi umwe david ninganza icegera c'umukuru wa sojepaye ishirahamwe ryitaho ineza y'abana asanga nyabuna hakwiye kubaho guhimiriza abatware ku nzego zo hasi kugira bamenye uko agateka k'abana kubahirizwa kakanakingirwa avuga ko abana benshi bisanga mw'ibarabara canke bakajanwa hanze y'igihugu bitewe n'uko agateka kabo katitaweho mu kibano uku niko yabisiguriye ijwi rya amerika hari ikibazo mu ngo hari ikibazo mu kibano hari ikibazo kitaratorerwa umuti abantu barasamara ku bana bakabirerera amangana abantu barata abana babo bakabirara amangana abantu baratoteza imfuvyi bakarya ivyabo bakamushira mw'ibarabara bakabirara amangana umuvyeyi aratoteza abana biwe na nyina akabirukana bakaturatura utwara uwo mutumba iyo karitiye chef de zone canke nyumba kumi umukuru w'umutumba babona nk'uko umenga bizogarukira ngaho nyene ni ukuvuga ko abana baraturubikwa abantu bane barimo umugore umwe bafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza bikekwa kuba bari mu marungika iyo muyabaga muri tanzania hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'impera z'ukw'indwi w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ikigo ca onu kijejwe abimukira oyeme kivuga ko mu burundi abantu igihumbi n'amajana indwi na mirongo itatu na batanu bagurishijwe hanze y'igihugu ico kigo cemeza ko mirongo umunani kw'ijana muri bo ari ab'igitsina gore ariko umwaka uheze leta yakoze utwigoro twinshi twatumye raporo ya leta ya amerika ku vyerekeye urucuruzwa rw'abantu isubiza uburundi ku rugero rwa kabiri hafatiwe ku manota ibihugu bigerageza kurwanya urwo rudandazwa bihabwa urwo rugero hari haheze imyaka cumi n'ibiri yose uburundi butaruhunahurnye eroje buri kaneza ijwi rya amerika
leta ya tanzania ivuga ko igiye kuzohindura uburyo bwo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi za nduta na nyarugusu ni mu gihe haciye imyaka hafi itandatu batahukana abavyishakiye james jovin hadufitiye inkuru irambuye iyo ngingo yashikirijwe n'umuyobozi ajejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ca tanzania mu ntara ya kigoma mu nama yabereye mu nkambi ya nyarugusu kuri uyu wa gatatu bwana saidi marijani yavuze ko uburyo bwo gutahukana impunzi buri mu buryo butatu ubwa mbere ni gutaha ku bushake ubwa kabiri ni gutahukana impunzi umutumba ku wundi batarinze gutoranya ubwa gatatu buzoba gutahukana impunzi zose ku nguvu nk'uko byabaye mu nkambi ya kera mutabira uwo muyobozi yavuze ko leta ya tanzania iriko irasozera ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku bushake bwabo nyuma y'aho mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo ingamba nshasha zo gutahukana umutumba ku wundi izoca itangura miaka sita inatosha. Ati kuva dutanguye guhunguka ku bushake twatanguye bibiri na cumi n'indwi atubara ko imyaka itandatu duhimiriza guhunguka ku bushake. Ati iyo myaka iramaze yo guhunguka ku bushake.
Naona kabisa kwamba uraia no, resettlement no, iliyopo ni kurejea nyumbani.
Ati mwamaze kumva ko ata gihugu kandi ata gihugu gira gatatu gihari. Ati rero niyahawe no kumenya ko ari ngombwa utegerezwa kwiyandikisha ugasubira muhira.
mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'itatu leta ya tanzania ifatanije na leta y'u Burundi hamwe na aseri barakoze inama mu bijanye n'imigambi yo gutahukana impunzi z'abarundi mu gihe izo leta zitwaza ko amahoro yagarutse mu burundi iyo nama yabereye mu ntara ya gitega bwana james janks waserukiye aseri muri iyo nama we yasavye impunzi zahungiye mu nkambi ya ndutana nyarugusu kwiyumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko mu gihe leta ya tanzania ivuga ko ata mpunzi izoronswa ubwenegihugu canke gutwarwa mu gihugu kigira gatatu As UNHCR, we continue to request you to come and register with us so that we can return home.
nka UN tubandanya tubasaba kuza kwiyandikisha kugira ngo musubire muhera iwanyu It's up to you to look into your situation with your family, come and register, and we go back home.
nakagiwe canke n'ahanye kuraba mukicara n'umuryango kuko ikintu kiba kimeze hama mugahitamwo kuza kwiyandikisha kugira ngo musubire iwanyu gusa minsi yose impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzaniya zisaba leta ya tanzaniya iy'uburundi na aseri gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gihe bamwe bamwe bafise ibibazo bikomeye bituma batiyumvira gutaha Eh, rero ku bw'ivyo ico twosaba leta y'uburundi leta ya tanzania hamwe na un ni uko muri uko guhungura impunzi ivyo bokora vyose biko- bobikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu hanyuma kumbure uwuvyifuje bakamworohereza akoroherezwa cane kugira ngo atahe ariko urya nawe abona yuko umutekano wiwe utaraboneka utaragaruka bakamureka nk'uko iyo- ayo mategeko mpuzamakungu abivuga hanyuma gushika wenyene igihe wenyene azobabona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha ko buriya nta muntu yokwifuza kwama mu buhungiro nimba tubona yuko hataragera ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka hariho abantu bahunze bavuga ati reka nje kuraba muri tanzania ingene hameze n'abandi bahunze bavuga ati reka mperekeze abandi baje ku vyashara vy'iwabo abafise i- imigambi yabo n'abandi bafise bahunze i- i- ingorane ku- u- zi- zatumye bahunga niho hahona nimvuze ati abo rero banezerewe abo nibo bategezwa kunezerwa ko bahungutse umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzaniya watanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi kuva ubwo gushika n'ubu haramaze gutaha abarenga gato ibihumbi ijana na mirongo itanu mu gihe abasigaye mu nkambi za nduca na nyarugusu barenga gato ibihumbi ijana na mirongo ine n'itanu kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu ca tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya amerika gitambuka kuri radiyo ku wa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook kunywa igikomeye cy'amakoma ni ingenzi mba mbaroga
radiyo ijwi ry'amerika turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere y'uko dusozera reka tubahe ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije tubabwiye ko inteko zijejwe gucungira perezida wa niger mohamed bazoum zamwugaraniye mu biro vyiwe ku mugwa mukuru inyame twabye kandi ko muri- mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka afurika y'uburengerazuba yigize umuryango w'ubutunzi wa cdao yabayemwo ibitero by'iterabwoba birenga igihumbi amajana umunani twababwiye kandi yuko ah, ivatikano umushikirizamanza yasavye ko cardinal angelo beshu ah- ahanwa igihano cyo gufungwa imyaka irenga indwi cardinal beshu ah, yahoze ari nimero wa gatatu w'ubutegetsi bwa eklezia katolika akaba yagirizwa ivyaha vya ruswa handi na twabwiye ko muri leta zunze ubumwe za amerika hunter biden umuhungu wa perezida biden yitavye sentare ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatatu eh, ku vyaha akurikiranwaho birimwo kutariha amakori Ah, mu karere k'ibiyaga binini naho twababwiye yuko mu rwanda aimable karasira uzaramba n'abamwunganira mu mategeko basaba sentare nkuru gutesha agaciro raporo ah, abaganga b'abahinga bakoze ku magara yiwe yo mu mutwe bavuga ko ihengamye eh, birengeje ariko gushikiriza umanza bwo busaba ko yogumana gaciro kayo twabwiye kandi ko mu burundi abantu barenga mirongo ine bagizwe n- ahanini n'imisore bahagaritswe n'igipolisi n'abajejwe intwaro kuri uyu wa gatatu muri komine muhanga twabwiye kandi ko muri tanzania ah, leta ivuga ko igiye kuzohindura uburyo bwo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nduta na nyarugusu ni mu gihe haciye imyaka hafi itandatu batahukana abavyishakiye ayo makuru rero yose murashobora kuyaronka ku rubuga rwacu rwa interineti ubwinshi bwayo uburebure bwayo muka- mukajya kuri site yacu interineti akaba ari wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu mushobora kuronka amakuru yose mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye bamfashije mu buhinga bw'ibyuma harimo na nadia taha mubandanye mwumviriza radiyo mukunda radiyo ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo